Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe. Mu gisagara gito ca Sake muri teritwari ya Masisi abanyagihugu basaba ko ingabo za EAC zirimwo iz'abarundi zisubira mu bihugu vyazo. Amani nteko za EAC zivuga ko zirajwe ishinga no gucungera umutekano w'abanyagihugu.
Ubutumwa turabubandanya neza nta ntuzeya n'imwe kubandanya dukingira abenegihugu ubutumwa bwatuzanye.
Uyo ni Kapiteni Sabimana Norbert umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ziri muri EAC mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Tanzania yarekuye impunzi z'abarundi mirongo itandatu na zitanu zari zipfungiwe mu gasho kari muri komine Kibondo ahitwa Nyamisivya mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri binini by'abapfungiwe muri ako gasho. Kenya ejo kuwa gatatu yatangaje ko yigijeyo ingingo yo gusubira kugurura imbibe zayo na Somalia ni nyuma y'ibitero biherutse gukorwa ku butaka bwayo yegetse ku bagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya ejo kuwa gatatu ico gihugu catangaje ko cigijeyo ingingo yo gusubira kugurura imbibe zaco na Somalia ni nyuma y'ibitero biherutse gukorwa ku butaka bwayo yegetse ku bagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'igihugu ca Kenya Kihure Kindiki yatangaje ko gusubira kugurura imbibe mu bice vya Mandera, Lama na Garissa bitashoboye kuba nk'uko vyari vyategekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'icwa ry'abasivile batanu n'abapolisi umunani mu bitero bitandukanye vyabereye hafi y'urubibe ivyo bihugu vyompi bihana mu kwezi guheze. Ibitero vyegetswe ku mugwi Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati wa Kenya Kihure Kindiki yatangaje ko leta ya Kenya izokwigizayo umugambi wari wategekanijwe wo kugurura imbibe hagati y'ico gihugu na Somalia gushika batoreye inyishu ibitero avuga ko ari ivy'abagira iterabwoba b'umugwi Al-Shabab bakora ku butaka bw'igihugu ciwe yabitangaje mu gihe ariko agendera ikambi y'impunzi ya Dadaab iri mu buseruko bw'igihugu hafi y'irubibire na Somalia imbibe zugawe icese mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2011 bivuye ku bitero vy'umugwi Al-Shabab Somalia na Kenya vyaratangaje mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2022 icifuzo co gusubira kugurura imbibe bihana mu biganiro vyabaye hagati ya perezida wa Kenya w'ico gihe Uhuru Kenyatta na mugenzi we wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yamara ico ciyumviro nticigeze gishirwa mu bikorwa mu Bufaransa sentare isambura imanza ari nayo yo hejuru ya nyuma yateye ivyatsi kirego c'abakomoka ku bacakara b'abirabure basaba leta indishi z'akababaro ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi ikirego cyaturutse kuva mu bihumbi bibiri na gatanu ku bantu makumyabiri na batatu ku giti cyabo n'amashyirahamwe atatu ariyo mouvement international pour les réparations comité d'organisation du 10 mai na comité international des peuples noirs babanje gutsindwa mu rukiko rw'ibanze no mu rukiko rw'ubujurire rw'i fort de france muri martinique ikirwa cy'ubufaransa kiri mu nyanja ya za karayibe mu kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urukiko rusesa imanza rwashimangiye ibyemezo by'izo nkiko za mbere narwo ruvuga ko icyaha barega cyarengeje igihe kuva ibihugu byemeje igitekerezo cy'icyaha kibasiye inyokomuntu mu itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryo ku itariki ya cumi y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo ine n'umunani urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa rwahaye ukuri kandi nanone inkiko za mbere ruti mu barega ku giti cyabo nta n'umwe wagaragaje ikimenyetso cy'ibikomere yaba yaratewe n'amabi abacakara b'abirabura akomokaho bakorewe umwe mu bavoka babo witwa patrice spinozi yatangaje ko bazajuririra urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'uburayi ubufaransa bwatwaye abanyafurika barenga miliyoni imwe nk'abacakara muri za koroni zabwo bwari bufite muri za amerika bwaciye ubucakara mu gihumbi magana umunani mirongo ine n'umunani imigambwe itandukanye batavuga rumwe na leta muri senegal yatangaje ko kuba perezida Macky Sall yavuze ko atazosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu ari insinzi ku banyagihugu bo mu runani rw'abatavuga rumwe na leta yewi asikanuwi yagirije makisal ku bwicanyi n'ibyasambuwe mu myiyerekano iherutse kuba mu gihugu inyuma y'uko umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta Usman Sonko atawe mu mvuto Mustafa yatangaje ko ari insinzi ku banyagihugu yavuze ko abanyasenegal bategerezwa kwihweza neza ibyabaye abatavuga rumwe na leta bariko basaba irekurwa rya Usman Sonko hamwe n'uko ingingo zose zafashwe ku byaha yagirijwe zivanwaho basaba kandi abanyasenegal kuguma barikanuye gushika ubutungane bwubahirijwe ku byerekeye Sonko DTFR umunywanyi w'urunani rw'abatavuga rumwe na leta yewi askanwi yatangaje ko ivyatangajwe na perezida sar ko atazosubira kurondera kwitoza mu kindi kiringo bitokoreshwa nk'amayeri yo kubandanya kugeramira abatavuga rumwe na leta kubakumira no gukumira usman sonko sonko muri iki gihe ntashobora kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu yugaraniwe kumuhana iwe n'inteko zijejwe umutekano inyuma y'uko aciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka ibiri ku byaha yagirijwe byo gushurashuza abana b'abigeme bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'umwe ni ibyaha ahakana israel yakuye inteko zayo mu ikambi y'impunzi y'abanyapalestina mu gisagara ca jenin mu ntara ya sijordaniya iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare ca israel ejo ku munsi wa gatatu uwo muvugizi yavuze ko ivyo ari byo bikorwa vya gisirikare bikomeye bibaye mu myaka igera kuri mirongo ibiri yavuze ko vyari bifise umugambi wo guhiga abagwanyi bacumbitse mu ikambi y'impunzi yo mu gisagara ca jenin yatangaje kandi ko hari imigwi itari mike yitwaje ibigwanisho ikorera muri iyo kambi igisirikare ca israel cavuze ko inteko zaco zasambuye ibibanza bitandatu bikorerwamwo amabombe zongera zikurayo ibigwanisho bitari bike ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bw'ubutegetsi bw'abanyapalestina bwatangaje ko abanyagihugu babwo batari munsi ya cumi na babiri bishwe mu bitero vya gisirikare vya israel mu gihe abandi barenga ijana bakomeretse igisirikare ca israel cavuze ko umusirikare umwe waco yishwe igihe abasirikare batana mu mitwe n'abagwanyi b'abanyapalestina abategetsi b'abanyapalestina batangaje ko ibikorwa vy'igisirikare vya israel ari ingwano yeruye ku banyagihugu bo mu gisagara ca jenin igihe inteko za israel zariko ziva mu gisagara ca jenin abagwanyi b'abanyapalestina bakorera mu ntara ya gaza bararashe ibikoho vya rokete muri israel indege z'ingwano za israel zaciye zibasubiriza mu nkoko mu gutera amabombe mu kibanza gikorerwamwo ibigwanisho mu ntara ya gaza ibihugu bine vyagiye hamwe birega iran muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane ku ndege y'abagira ingendo ya ukraine iran yakoroye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ido n'ido kuri iyi nkuru na thomas kamirindi ibyo bihugu ni ubwongereza canada suwede na ukraine birasaba seiji urukiko rw'umuryango w'abibumbye loni rukorera irahe mu buholandi kwemeza ko irani yarashe indege ya ukraine mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga iby'umutekano w'indege za gisiviri no kuyitegeka gusaba imbabazi no gutanga indishyi ku miryango y'abayiguyemo ku itariki ya munani y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri indege nimero ps magana arindwi na mirongo itanu na kabiri yahagurutse i teherani muri irani yerekeza i kiev muri ukraine ikigera mu kirere abasirikare ba irani barayirashe irahanuka abari bayirimo abagenzi abakozi bayo n'abaderevu bayo bose barapfuye bari ijana na mirongo irindwi na batandatu bakomokaga muri canada ubwongereza suwede ukraine afghanistani na irani umuto muri bo yari afite umwaka umwe w'amavuko naho umukuru muri bose yari afite mirongo irindwi n'ine icyo gihe leta ya irani yatangaje ko kuyihanura ari ishyano ryo kuyibeshyaho ngo abasirikare bayo baketse ko ari misila amerika iboherejeho
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikiye no ku rubuga rwacu rwa internet we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini abanyagihugu bo mu gisagara gitoya cya sake muri teritwari ya masisi muri repubulika ya demokarasi ya kongo basaba ingabo za eac zo mu burundi gusubira mu gihugu cyazo bazagiriza kuba zikorana n'abagwanyi ba m23 muri teritwari ya masisi inkuru ya jimmy shukrani bakomera ubu busabe buje nyuma y'uko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirimo ubutumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahawe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zashyamiranaga n'abarwanyi bibumbiye muri Wazalendu. Abo ni abavuye mu mitwe ya Nyatura, Mai Mai ndetse na PSLS, ari nabo barindiye umujyi muto wa Sake uri muri grupe ya Kamuronza mu sheferi y'Abahunde. ibi byabaye kuwa kabiri aho abantu kugeza ubu imibare igaragaza neza ari umunani bakomeretse undi umwe ahatakariza ubuzima nyuma y'ibi byabaye ugeze aha muri sake ubona ibikorwa byose birimo gukorwa nyamara bari basanzwe bafite amaduka na za butiki ku muhanda mugari bo ntibigeze bakingura imiryango yabo batinya ko ibyabaye mu ijoro bishobora kongera kugaragara abaturage ijwi ry'amerika ryaganiriye na baha muri sake bagaragaje agahinda baterwa n'urwo rugomo Bazalendo walikuwa wakifungia Waburundi njia.
abazarendu baje bafunga inzira ngo ingabo za yase zo mu burundi zitanyura ahangaha nuko izo ngabo nazo zibonye ko bikomeye zikubita amasasu ubu ngubu icyo tubabaza ni uko aho kugira barasa bazarendu barashe mu baturage none ubu ngubu abantu umunani bakaba bahakomerekeye undi umwe nawe akaba yahise apfa babonye inzira y'amasasu inaniranye batera n'amabuye Igenda tupia Waburundi majio.
njo population ilikuwa inasimama tu pale, population ikaanja natwe twari turi ahangaha ubw'ibyo byabaga ndetse tureba neza ukuntu ingabo za yase zageraga ahangaha nuko ubwo byabaga bityo ingabo za yase zihitamo kutunyanyagizamo amasasu ubu ngubu abantu umunani nibo bakomeretse ndetse hari n'undi mubyeyi wacururizaga ahangaha nawe yahise apfa muri ako kanya ibintu yase zakoze ntabwo ari byiza cyane rwose ilifaa ya, ma- ya mubaya sana mwele magharibi ya jana mardi Aba baturage barashinja ingabo za yase kuba zikorana bya hafi n'inyeshyamba z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ibyo byatumye bazitera icyizere baravuga ko batagishaka kubona imodokari zabo zidegembya muri teritwari ya masisi Mie siwezi kuwa siri na vile juu ni maprejije.
muri ibyo byose ngewe ntacyo nakwemeza ariko ikigaragara ni uko ingabo z'u Burundi na z'ubu ngubu zirimo gukorana na M23 kuko ntabwo byumvikana ukuntu bava ahantu M23 iri ubundi bakinjira muri sake abaturage babareba gutyo ntabwo byashoboka ahubwo guverinoma yacu nishaka kwirangiza ibi bintu Maprejije. Mimi naomba serikali itatue tule mizozo ibiishe.
mbo vile walikuyaka mbele tulizania kuse watasaidia na wakaanza onyesha tu ubwo matunda bazaga vizuri.
twabonaga ari abantu bazima kandi ko bashobora kudufasha ubu tubona ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zikorana na M23 ubu ngubu njyewe ntinakwemera ko yase zongera kuzamuka zijya ikirori rwe kubera ko nabo bakorana na M23 EAC iko en collaboration na M23 Mwisha Busanga Leopold uhagarariye sosiyete sivile mu grupema ya Kamuronza avuga ko nubwo ibi byabaye abaturage bagakwiye kwishyira hamwe kuri we iki si cyo gihe cyo kwamagana ingabo za yase kuko zigifite byinshi byo gukorera abaturiye teritwari ya Masisi Nasi kwa ngambo ya raia tutazungumza nao, tuwaoneshe eh, umuhimu wa hiyo forces ya twebwe ya ku ruhande EAC rw'abaturage kati yetu.
tugomba kuganira Ah, iyo tukamenya gaca ko EAC wana- idufatiye runini iyo umuntu avuga ko EAC ikorana na M23 ese ibyo bintu mu EAC by'ukuri aba abifitiye na- gihamya oya rwose M23.
ubu tugomba kubana Ah, neza kandi ndio mu maana mahoro vijana kuko ingabo z'u Burundi n'iza tukasikia EAC muri mtuko rusange masasi.
turazikeneye Na tuendelee umutekano muke uracyagaragara kuwajiliana tugomba ili kwirinda rero ibyadutera tuepushe, eh, kutumvikana mambo n'ingabo ambayo za EAC yanaweza kuvuruga kesho kati ya raia na majeshi wa EAC.
Bwana Eric Makungu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abasore rishinzwe kwimakaza amahoro umutekano no kurengera ibidukikije mu mujyi wa Sake we abona iki kibazo ku bundi buryo le groupe de l'EAC, nous trouvons que c'est un groupe qui veut agresser la population.
ingabo za yasa ahubwo tubona ko arizo zirimo guteza impagarara n'impungenge ku mutekano w'abaturage ubwo rero umuntu uvuga ko abaturage twese tugomba kwicara tukiyungana n'ingabo za yase aba atazi ibyo arimo kuvuga rwose eyasi ubu ngubu twebwe tuyifata kimwe na M23 nawe reba batangiye gushyira urufaya rw'amasasu mu baturage ubwo se hari igisigaye nibagende rwose ntabwo tukibakeneye hano iwacu Attirer sur la population. Nous ne voulons plus de ces gens ici.
mu kiganiro kigufi yagiranye na radiyo ijwi ry'amerika kapiteni nzabimana norbert umuvugizi w'ingabo z'u burundi ziri muri eac mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yemeje ko muri uku gushyamirana umusirikare wabo yahakomerekeye yongeraho ko nubwo ibi byabaye ikibarangaje imbere ari ukugarura amahoro no kurinda umutekano w'abanyagihugu bari mu kaga umwe mu basoda iwacu yakomeretse mu ruhanga ubwabo ntabwo baranameze neza yewe ubutumwa turabubandanya neza nta nta ntuzeya n'imwe kubandanya dukingira abenegihugu ubutumwa bwatuzanye areze marigre eh, ukuntu bamwe n'abandi bata- batagira bagomba ku- guhutarisha ibikorwa ubutumwa bwa ikirafu mu kwezi kwa kane gushize m makumyabiri na gatatu yatanye mu mitwe n'ingabo za yase mu misozi ya mushaki na ruhonga ubwo m makumyabiri na gatatu yageragezaga kwisubiza ibirindiro yari yararekuye ikabishyira mu maboko y'ingabo za yase icyo gihe abaturage abaharanira uburenganzira bwa muntu mu teritwari ya masisi ndetse n'abanyapolitiki bo mu ntara ya kivu ya ruguru bashimagizaga ingabo z'uburundi kuba zateye intambwe mu guhashya m makumyabiri na gatatu kugeza ubu nta kigisirikare cya kongo y'ifaridese kiratangaza ku byerekeye ku gushyamirana jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mu burundi bamwe mu bavyeyi n'abayobozi b'amashure mu ntara ya mwaro barashima politike ya leta yo gukwiragiza ibigo nyungurabwenge aho baherereye kuko bifasha abana babo kungura ubumenyi inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika ryifashishije abakunzi bayo mu burundi mushikirizwa na tierive ndayishimiye komine kayokwe iri mu mugwa mukuru w'intara ya mwaro ni imwe mu makomine agize iyo ntara imaze kuronswa ibyo bigo nyungurabwenge abato n'abakuze bikorako mu gusoma ibitabo hamwe n'utundi tugenegene claude nkeshimana yararangije amashuri yisumbuye mu kurindira ko atangura kaminuza canke akaronka akazi ari mu bateramira mu kigo ca kayokwe iyi karake vrema turiko turaraba irafasha abana bo ngaha anye ndetse n'abakuze kubera kenshi nkunze kuhasanga abana ariko barakina bongera basoma ibitabo nka jewe twanahejeje ishuri ngiye muhira nkishaka guma nicaye muhira urumva na bwa bumenyi bwose naronka ku ishuri nobwibagira muga kubera ngo umanza nkaguma nsoma ndashobora kubona yuko ibyo nogiye kwibagira ahubwo ntenda vyibuka bimera neza cyane ababyeyi bo mu makomine y'intara ya mwaro amaze kuronswa ibyo bigo mfashanyigisho nabo nyene baragaragarije abakunzi b'ijwi rya amerika akunguko abana babo bakura muri ibyo bigo janine nininahazwe ni umwe muri abo babyeyi aba ku mugwa mukuru wa komine gisozi iri mu zimaze kuronswa krake iki kigo tucakira neza kubera kiratufashiriza abana gutera imbere mu mitwe baraza gusoma bashoboye kuja ku mamashini bakayajako abatabishoboye bakabigisha abahungu nibo bacitaba cane abakobwa ntibacitaba ku rugero rumwe n'abahungu abigemeje nibaza ko ari ukwitinya nk'uko nyene abana babigeme kenshi barikumira si abavyeyi babankira abanyeshuri bo mu makomine atagiramwo ivyo bigo nyungurabwenge krake bavuga ko bavyumva ahandi abo kuri lise ya komine nyabihanga imwe mu makomine atarubakwamwo ivyo bigo bibaza ryari iryo terambere rizobashikira kweri ku bwanjye karake ntayonze kweri byafasha nka twebwe abanyeshuri kuko urabona iyo buruhuko bugeze umuntu yoshobora kuza agatora igitabo agasoma hama agataha nagiye ku munyeshuri usanga zikenewe oya igihe hari hariho bibliyoteke yitwa epanusema di savoir ariko ibyo bintu by'amaje ntabiriyo ku banyeshuri n'uruhombo runini kuko nk'iyo karake yamaze kuba harimo nk'ibice biba bijejwe iby'inkino byo kunonora imitsi n'ibindi byo gusoma ibitabo biba bitandukanye ku banyeshuri ni ikintu cy'ingenzi cyane umuyobozi wa lise ya komine nyabihanga nawe nyene yemeza ko krake itarabashikira diodone ndayisaba naho avuga ko abana biga ku ishure arongoye bikora ku bubiko bw'ibitabo bw'iryo shure abona ko ikigo krake gikwiye gushirwaho inyabihanga nk'uko biri mu yandi makomine ico kigo kirakenewe cane gose kuko eh, iyo ibigo bene ivyo bihari rwaruka ruraronkera ubumenyi butari buke bugashobora kandi kuduza ubumenyi kuko ntibaze ngo basamare ivyo bigo birashobora kubafata kufatira kuko usanga muri ivyo bigo hariyo ibitabo bitari bike usanga harimwo ibinyamakuru ugasanga mbere hariyo n'ibintu vyo kugira utugenegene nk'inkino zimwe zimwe eka mbere ugasanga nyene urwaruka ruriko ruratera intambwe mu bintu bitandukanye vyinshi amakumyabiri n'atatu kuri atandatu agize intara ya mwaro ariyo rusaka bisoro na nyabihanga nagira ibyo bigo mfashanyigisho craveri ngurube umuhanuzi wa buramatari w'intara ya mwaro ajejwe imibano inkino n'imico kama akavuga ko abarongoye ayo makomine baguma babahimiriza kugira ngo bubake inyubakwa zoshigwamwo ibyo bigo nyungurabwenge baratugira inama n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo vy'ugwaruka bakatubwira yuko ikomine yitunganye ikubaka ico kigo ubwo bushikiranganji uca wironsa ibitabo bya bitabo by'ubuhinga bita bibliothèque numérique bakabaronsa n'ibindi bikoresho rero n'ubu tubandanya duhimiriza ayo makomine atatu asigaye kugira ngo bubake izo nzu zizokwakira ico kigo naho hari ibigo bimaze kubakwa mu makomine atatu kuri atandatu agize intara ya mwaro ibyo bya mbere birafise utunenge nk'uko byemezwa n'ababikoramwo muri utwo tunenge harimo ubukene bw'ubuhinga ngurukanabumenyi interinete umuyagankuba ibitabo by'icongereza hamwe n'amamashini nyabwonko amakuru ava mu bakorera mu gisata co mu bushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama bujejwe ibyo bigo baremeza ko hari ibikoresho mfashanyigisho bikenewe mu bigo bimaze gutangura gukora ayo makuru akavuga ko ubwo bushikiranganji butareze amaboko buriko bukorana n'abafasha muri ico gisata kugira ivyo bigo nyungurabwenge bironswe ibikoresho bikwiye aho bitarugurugwa vyugurugwe mu rwanda aimable karasira uzaramba ejo ku munsi wa gatatu yabwiye sentare ko ibohero rimupfunze ryamwambuye uburenganzira bwo kubona dosiye yategerezwa kwifashisha urubanza izo zirimo ingingo avuga ko yari yishyuye kuri raporo y'abahinga b'abaganga igaragaza ko afise uburwayi bwo mu mutwe yarike bagira ubusa afise inkuru y'imvaho bwana aimable karasira uzaramba yageze mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa karasira yari kumwe n'abanyamategeko bamwunganira gatera gashabana na mugenzi we evode kayitana imyanzuro karasira avuga ko yakoze asubiza kuri raporo y'abaganga baherutse gukora ku burwayi bwe bwo mu mutwe niyo yabaye intandaro y'impaka z'urudaca mu rukiko karasira yabwiye umucamanza ko akimara kubona raporo y'abaganga yakoze imyanzuro iyisubiza aho kugira ngo ubuyobozi bwa gereza buyinjize muri dosiye burayizimiza imbona mu rukiko karasira yatunze agatoki umucungagereza avuga ko yagize uruhare mu kuzimiza imyanzuro ye hamwe karasira yumvikana nk'ufite ibyo atemeranyaho n'abanyamategeko bamwunganira ahandi akumvikana avuga ko ibijyanye n'uburwayi bwe yiteguye kubyisobanurira kuko urubanza rurwe umucamanza yabajije karasira n'abamwunganira aho yahera yemeza ko karasira gereza yamwambuye imyanzuro yari yakoze kuri raporo y'abaganga urukiko ruvuga ko ibyo bavuga bagombye kubi bitangira ibimenyetso bikava mu magambo karasira yabwiye urukiko ko ibimenyetso rumusaba adashobora kubibona kuko akomeza gushimangira ko afungiwe mu kato ka wenyine mu magambo yati ukwica niwe wakavuze ngo bagutabare umucamanza yamubajije niba ajya abona umwanya wo kuganira n'abamwunganira bagafatanya gutegura urubanza yasubije ko ku bijyanye n'uburyo baganira abamwunganira basa n'abashobora gushyigikira leta avuga ko ari imutoteza yavuze ko akunze kurota yicwa ati ngewe ubwanjye ndota mpfa buri gihe kandi abanyunganira biragoye ko bakwemera kuvuga ko ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe bishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi ati hari aho bagarukira kuko nabo bagiye kumfasha bakwisanga bambaye uyu mwenda nambaye yabwiye urukiko ko narwo rudashaka kumva ibyo avuga kubera uburemere bwabyo umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima yabwiye karasira ko mu rukiko bahura n'imanza nyinshi zikomeye kurusha rwe bityo ko bumve n'ibirenze ibyo avuga ku bwa karasira yagombye gusuzumwa n'abaganga b'abanyamahanga ku burwayi bwe aho gusuzumwa n'abanyarwanda kuko atabizeye abamwunganira mu mategeko nabo bemeje ko iyo bagiye kumusura muri gereza abagaragariza ikibazo ko hari dosiye gereza itamuhaho uburenganzira yagombye kumufasha mu kwiregura bagasaba urukiko ko rwategeka gereza imyanzuro ya karasira ikagera muri sisitemu y'urukiko umucamanza avuga ko kwiregura kuri karasira biri mu burenganzira bwo kubona ubutabera buboneye ariko akibaza aho yahera ategeka gutanga imyanzuro mu gihe nta kimenyetso ko bayimwatse gashabana avuga ko yagiye gusura abandi bagororwa gereza imworohereza ariko byagera kuri karasira bikaba umwihariko avuga ko bamusaka bagamije kumenya buri kamwe kose kamufasha kwiregura bakakamwambura ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko buri muburanyi agomba kugaragaza ukuri kw'ibyo aburana buvuga ko karasira nk'umuburanyi yagatanze ibimenyetso bigaragaza uburyo gereza imwaka amadosiye yakwifashishije mu miburanire ubushinjacyaha buvuga ko karasira n'abunganizi batabujijwe guhura bakandika imyanzuro yo kwiregura bwavuze ko ibyo barimo ari ibyo bise imico idahwitse yo gutinza urubanza ku bushake mu gihe bamaze kumenyeshwa ibirego ubushinjacyaha bwasabye ko uruhande rw'iregura rwakwihanangirizwa kugira ngo urubanza rutangire kuburanishwa mu mizi bwavuze ko gereza idashobora kumwima dosiye zo kwireguza ubushinjacyaha bwasabye kandi ko karasira atajya akomeza gutandukira mu gihe arimo kwisobanura bwamusabiye ko igihe yakomeza kubirengaho amategeko yakubahirizwa karasira yasabye ijambo avuga ko nawe ubwe nk'umurezi adashyigikiye gutandukira mu myiregurire aravuga ko aregwa ibyaha byo guhakana no guhishingiro jenoside icyarimwe uburwayi bwe ariyo ntandaro yabyo umucamanza yanzuye ko karasira agomba guhabwa umwanya uhagije ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bakazategura imyanzuro kuri raporo y'abaganga aimable karasira uzaramba ubushinjacyaha bw'u rwanda bumurega ibyaha byo guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibyaha ahakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki kuko yemeza ko atahakana jenoside yamusize iheruheru urubanza ruzakomeza ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi eh bagira ubusajwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu rwanda kandi aje mu kiruhuko cy'izabukuru mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani inyuma yaho atorwa kuba umudepite mu nama nshingamateka kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yari perezida w'umugambwe emerend mu gikongoro hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri leta y'ifata kibanza yashizweho mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yagizwe umuhuzabikorwa wo gukangurira abanyagihugu kwirinda muri butare na gikongoro sentere mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u rwanda yamukurikiranye ku caha ca jenoside acirwa gupfungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu yapfunguwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yaba mu gihugu ca benin koloneli simba ni umwe mu basirikare bakuru bashigikiye igikorwa ca kudeta co ku itariki ya gatanu y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu ahize imyaka mirongo itanu bibaye mu mwaka uheze mu biganiro byakurikiranye kuri kudeta aloyisi simba yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ko atari mu bateguye kudeta ntabwo cyateguwe nk'uko mbizi nabonye uko byagenze ariko ntabwo nubwo nta gutegura kwabayeho kugira ngo ibibembo nabonye habyarimana aduhamagara twese akuvuga ko nawe perezida guma atari yiteguyeho uko yatubwira itwara uko yatubwira mfite niwe wenyine ushobora kutubwira uzi iswara we nta ni nawe wenyine ndayeru wamenye iyo iswara kuko abandi bayimenye wari uhari kayibanda yarapfuye nako nawe habyarimana yarapfuye niwe wenyine wazi iyo iswara yabo kuko habyarimana twese yaraduhamagaye niba barabonye abenshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa nanjye narahamagawe n'abandi bose muri roje rutamajoro nubwo nta muntu nta preparasiyo yahabaye kuko iyo ihaba byara abantu twarabanje gukora inama ariko babanije bose barakubwiye ko yabahamagaye yahamagaye yatumye sagasa ngo adushake ikomburi roje rutamajoro narabibonye ndayegerewe byanditse ko bamuhamagaye nanjye ni uko barampamagaye wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa kwa perezida kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye nubwo ntabwo bavuga ngo byarateguwe kuko nawe avuga yuko atari yabyiteguye hanyuma yaraduhamagaye turagenda nubwo nta nta preparasiyo yahabayeho
inshuti mwarimu duteze amatwi aha ni ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika turashimiye na bagenzi bacu bagize uruhara muri ibi biganiro tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika